Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa fulbaana 3 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya kaleessaa sababaa rakkoo teeknikaan waan hin darbin hafeef nu of galchaa jecha qophii keenya har'aa itti fufna oolmaa mana murtii kaleessaa ka jawaar mahammadiif kanneen biroo ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. lammiiwwan sudaan kuma hedduutti lakkaa'aman jaarraa tokko keessatti balaa lolaa hamaan isaan dhaqqabuun gabaasameera lamaanuu gabaasaalee oduu keessaati lagee awaasheef haroon basaqaa bishaaniin guutamee balaa lolaa dhaqqabsiiseen namoonni qe'ee ofiirraa godaanan oduudhaa booda gabaasa qabna gaazexeessaan oromiyaa miidiyaa neetwoork omn guyyoo waariyoo hidhaadhaa gadhiisamuu laalchisee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Pirodiisariin Tamsaasaa Har'aa Biraan Haayiluu Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara namootaan isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo godinaalee Oromiyaa Shawaa Ba'aa fi Arsii keessatti lolaa bishaanii laga Awaash guutuurraa uumameen namoonni gara kuma digdamaatti dhiyaatan manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii koomishinni qajeelcha to'annaa yaaddoo balaa kanaannichaa beeksisee jira. Hagammaatti lubbuu namaaf horiirra miidhaan gahee akka hin jirre kan dubbate koomishinichi godinaalee lamaan keessa kanneen jiran aanaalee sagal keessatti namoota balaa kanaan buqqa'aniif mootummaan gargaarsa yeroo balaa kan kennaa jiru ta'uu ibsee jira jechuudhaan muktaa jamaal adaamaarra gabaasee jira. waa'ee balaa kanaa oduudhaa boodatti deebina. Bulchiinsi naannoo dura dhawaa baala sammuu darreessu kan kaanaabis jedhamu naannoo sanatti biqilchuu fi gurguruun akka rakkoo uumaa jiru dubbataa jira. Koomishinarri koomishinii poolisii magaalaa dura dhawaa obbo Gammachuu Kaachaa VOA'f ibsa kennaniin halkan dabre kana qofa qarqabbii kaanaabis guguddaa afur qabne jechuu isaanii addis chekkol dura dhawaarraa gabaasee jira. Eertiraan kutaalee biyyattii gama kibbaaf giddugalaa keessatti miidhaa weeraraa waannisaa ofirraa ittisuudhaaf carraaqaa jirti. Ministiriin qonnaa Eertiraa weeraricha waannisaa midhaanii fi marga dheedaarratti akka balaa hamaa hin finne ittisuudhaaf qaamonni martinuu qindaa'inaan akka waliin hojjetan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan biraan barayee asmaraarraa gabaasee jira. Manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan kaleessa yakkalaalcha jalqabaatiif dhimma rogeessaaf nama siyaasaa Jawaar Mahaammadiif kanneen biroo irratti ragaalee dhiyeeffaman dhaggeeffachuu itti fufee ture. Jawaar Mahaammadiif himatamtoonni dhiyaatan kanneen biroon ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee yeroo jeeqamsi ka'ee turetti hidhaman jedha Mallas Kaachoo Finfinneerraa jaalanneetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa mana murtii federaalaa ka sadarkaa duraa dhaddachi qorannaa duraa Jawaar Mahammad faarratti raga baatota dhiyeesse dhaggeeffachuu itti fufee jira. Hanga kaleessaatti jecha raga baatota sagalii galmeessuun ammaan booda namoota ragaa ta'an lama qofa ka dhiyeessu ta'uu mana murtiif ibsee jira. Duraan garuu nama kudha shan akka dhiyeessu abbaan alangaa dubbatee ture. Abukaatoon shakkamtootaa eenyummaa raga baatota kanaa dhimma kamirratti eenyu irratti akka ragaa ba'an kan gaafate ta'us nageenya isaaniif jecha eenyummaan isaanii kan hin ibsamne ta'uu abbaan alangaa ibsee jira. Dhaddacha kanarratti iyyata ka dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa isaanis ta'ee shakkamtoonni biraa namootaa fi miidiyaa irraa adda baafamuu konkolaataan dhuunfaa kan isaanii akka qabametti akka jiru akkasumas herregi baankii maqaa isaanii fi kan haadha manaa isaaniin banamee ture ugguramuurraa kan ka'e rakkoo guddaaf waan saaxilamneef manni murtii furmaata akka nuu kennu gaafannaa jedhan manni murtiis jecha raga baatotaa barreeffamaan akka galmee wajjin walqabatu ajajuudhaan iyyata dhiyaate irratti murtii kennuuf akkasumas raga baatota hafan dhaggeeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2012 tti beellama qabee jira. oduu wal qabatu kabiraan abbaan alangaa mana murtii federaalaa ajjeefamuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda jeequmsaaf walitti bu'iinsa uumame walii wal qabatee hoogganaaf KFO keessaa tokko ka ta'an obbo Dajanee Xaafaa irratti himannaa dhiyeessee jira. Obbo Dajaneen seera yakkaa ka biyyattii cabsuun heeraa fi sirna heera irratti dhaabbate cabsanii jireenyaa fi nagaa uummataa irratti yakka jeequmsaa olaanaa raawwatan jedheera. Shakkamaa biraan obbo Adammishaa Cirrii seera biyyattii cabsuun caasaa Itiyoo Telekoom diriirseen ala biyya keessaaf ala yookaan sadarkaa addunyaatti tajaajila Telekoom kennaa ture jechuudhaan abbaan alangaa himachuusaa mallas kaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaa lolaa bishaanii Sudaaniin mudate ka jaarraa tokko keessatti saamaa gita hin qabne jedhameen namoonni kuma dhibba hedduutti lakkaa'aman miidhamuu isaanii beeksisee akka gargaarsa tattamaa isaan barbaachisus hubachiisee jira. Gabaasaalis Shilaan Jenevarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Tokkummaan mootummootaa gargaarsa gaafachuun kun kan dhaga'ame guyyoota darban keessa roobii handoon Itoophiyaa keessatti roobe lolaa hamaan gara Sudaanitti akka yaa'u erga taasisee booda. lolaan bishaanii kun lagi abbayyaa waggaa dhibba tokko keessatti akkaan akka guutuuf sababaa ta'e daafoon isaas hamaadha mootummaan sudaan akka gabaasetti yoo xiqqaate namoonni sagaltama ta'an yoo du'an kanneen kuma dhibba sadiif kuma saddeettama ta'an guutummaa biyyattii keessaa miidhaan irra ga'ee jira manneen jireenyaa kuma saddeettama ta'an kan manca'an yoo ta'u uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu immoo mana jireenyaa ala ta'anii jiran kana malees manneen barnootaa soddomii afuriif keellaaleen fayyaa kuma lamaaf dhibba torba ta'an tajaajila dhaabanii jiru. Dubbi himaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeensi Laayirkee akka jedhanitti balaan kun kan dhaqqabe innaa vaayirasiin koronaa guutummaa biyyattii keessa faca'ee jirutti.
Access to clean water critical in the middle of the COVID-19 pandemic.
Bishaan qulqulluu argachuun kan innaa weerara COVID-19 akkaan barbaachisu rakkisaa ta'ee jira. Maddi bishaanii kuma lama ta'u faalamaniiru yookaan hojii dhaabuu isaanii qorannaa duraanirraa hubatameera. kaartuum yeroo ammaa labsii yeroo hatattamaa jala jirti laga abbayyaas guutee akka hin dambaliine ittisuudhaan kanneen mana jireenyaa ala ta'aniif qubsuma qopheessuun hatattamaan barbaachisaa jedhan mootummaan sudaan dilbata darbe bakka uummanni kuma digdamii tokkoo ol balaa lolaan miidhaman kaartuum keessatti labsii yeroo hatattamaa labsee jira jaarmiyaan fayyaa addunyaa sudaan keessaa namoonni kuma kudha sadii ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen dhibba saddeetiif soddomii sadii ta'an immoo du'uu isaanii gabaase.
Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets aangawoonni eegumsa fayyaa kutaalee Yuunaayitid Isteets shantammanii fi magaalaalee Yuunaayitid Isteets guguddoo hedduu keessa jiran gaafa filannoon pirezidaantummaa biyyattii keessatti geggeessamu guyyaa lama dursanii jechuun sadaasa tokko bara 2020tti talaalii vaayirasii koronaa raabsuuf akka qophaa'an qajeelfama kennuusaa mirkaneessee jira. Waaltichi CDC jedhamu qajeelfama fuula afur qabu gaafa gayya 27 jiraalee eegumsa fayyaatti dabarsuusaa akka dura gabaase madda oduu mikkaartii yoo ta'u talaalii COVID-19 aga danda'ametti dafanii raabsuuf karoora jiru wajjin akka wal simatutti waajjiraaleen fayyaa aga onkoloolessa tokkotti akka karoora talaalii wixinanii xumuran kan jedhu qajeelfamichi. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashimtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu fm sagaltamii afuriif qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuun dagatina lagni awaashiif haroon basaqaa bishaaniin guutamuun wal qabate namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'uun himamee jira Balaan kun aanolee godina Shawaa Bahaaf Arsii laga Awaashin waldaangessan keessatti uumame. Miidhaan waliigalaa balaa lolaa kanaan dhufe beekamuu baatus warshaa sukkaaraa Wanjii qofaarraa namoonni kuma shanii ol baqachuun isaanii himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Awaash daangeessaniitiin hundeeffaman hedduun isaanii ganni Awaash kan isaaniif waan gaarii fiduu osoo hin ta'in yaaddoo itti buusu. Akkuma kanaan dura. Komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsaatiin turetti miidhaan caalmattiyyuu amma godina Shawaa Bahaatii fi Arsii keessatti dhibba kana dhaqqabaatiin jiraachuu dubbatama. Godina Shawaa Bahaa naannoo Adaamaatii fi naannoo Wanjiititti guyyaa dheengaddaarraa eegaleetiin Awaash galaana isaa qabateetiin hawaasatti kan cabseeseen ta'uu dubbatan jiraattonni naannichaa. Guyyaa kaleessa galgalaarraa eegalee gandoota aanaa bosatii fi kan aanaa fantaallee magaalota matahaaraafaa heddumminaan cabsuu dubbatu. namni VOA'n achirraa gaafate.
Miidhaa ka amma ka horiiwwan qarqara jiru jiruudhaan faayidaan isaanii beekta. Akkasumas magaalaan immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiruun amma hanga meeshaan manaa guutumaan guutti fudhatamuu jira. Ammallee haalli jiru adda isaadha. Meeshaa keessa baasaa jechaa jiranii immoo ni dhufaniitini. Haalaan haala yaaddoo keessa jira beekta uummanni.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'a jechaadha yoo meeshaa baasu.
Ammoo dura yeroo qarqara warri qarqara lagaa jiru magaalaa lagumatti kan dhabeetta. Garas baqatanii achillee karaa biraatiin dhufutti jira jiranii achi namni lafa taabbaa itti achi bahaa jiranii.
Wanni kun roobuma qofa moo bishaan kun ka eessaa dhufe tummata miidhe?
Amma bishaan kun akka jedhamutti kan rooballee akka jiru ta'etti hidhaa gadhiifamaa jirtan dura miidhaan bifatti roobamaa jiranii. Qooqaa hidha qooqaa. gaaf digdamii torbaaf digdamii jaha gadhiifama jedhanii akka ilaallutti kaa bishaan kun ka qooqaa qofa irratti fakkaan lolaan makuun lafa taate qonnaa waan akka haala yaaddeessaatu jira beeku.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga awaashii fi haroo basaqaarraa dhufu qofa osoo hin taane hidha humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiniin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidhi elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa himaaleeti kan dubbatamaatiin ture ta'ullee aangawoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuullee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuurra ga'ee jiru yoo meeshaa namoonni irra caalatti yeroodhaan keessaan baay'ifatin meeshaa namoota janaa bubbiseera jala. Na yaa'u godaansuma ka'a. Manaa fi gadhii kan raasaa ol lamaa kan isaanitti boqotanii jiranii.
Nama hagam ta'a namni ati argite eessa fa'aatti deemaatiin hin ture garam godaana?
Jechuun silaa'u waan magaalaa kana gadhiisni akkanuma garma lagni hin geenye ol babbaani namni baay'ee gara abbaa warraa dhibba lamaa oli naannoo kana kan jira.
Amma mana namaatitti qubatammoo badheetti qubatammoo maal uffatan maal keessa jiraatu?
Manuma namaatti akkuma ol beekaniin sesseenaniituma qubatanii. meeshaan isaanii sila mana mana alumatti waluma qaqqabanii karaa muhamas uffisanii namni bakkuma ta'e ta'etti jejjedhanii jiru. As dunkaana illee dhaabaa mana barnoota illee gara bulchiinsa magaalaa illee galma magaalaa gaafirraa kan bakkitti jedhu hin qabne bakkuma akkasuma.
Namni dhufeetiniin gargaarsa dhiheessee waa rakkoo namaa baase gargaarsi dhihaate achitti argite jira?
Akkasumas namni hundi Aguma ga'een meeshaa mayaasaa irra warri bulchiinsa magaalallee naannoo marra ta'aniituma duruma deddeeman ga'a.
Dhimma uumame kanaa fi haal duree hojiilee hojjetame balaa amma mudate maqsuudhaaf waan irra jiramu gaafachuudhaaf aangoota godina shawaa bahaatii fi godina arsii akka deebii kennaniif irra deddeebinee gaafannullee itti hin milkoofne gama koomishinii hoggansa sodaa balaa oromiyaatiillee. Koomishinar Abaadir Abdaa dhimma kanarratti raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiisus balaa ga'e adda baasaniitiin. qulqulleessanii waan harka hin qabanneef ammatti homaa dubbachuu akka hin dandeenye ibsan isa kanaaf hangi balaan dhimma kanaan dhaqqabee maal akka ta'e hanga ammaa vii'oo'een waan adda baafate hin qabu ragaa hanga muraasa argame keessaa jiraattonni naannoo warshaa sukkaaraa wanjiitti jiraatan kan miidhaa keessummeessan jiraachuu fi kanneen hafan garuu naannoo san gadi dhiisanii gama adaamaa fi biraatitti baqachuu isaaniitu himame hojii geggeessaan warshaa sukkaara wanjii. Injinar Kaasaa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hojjettoonni warshaa wanjii qofti yoo xiqqaate namoonni kuma shanii ol qe'ee isaanii gadhiisaniitiin baqataniitiin jiru miidhaan dhaqqabillee jira jedhu Injinar Kaasaan.
በግራና በቀኝ በኩል ያሉ ዳይኮች እንዳልኩ ወደ ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች የሚኖሩበትና naanni gagamaa gamanaan ijaarameetiniin ture gama bitaatiif gama mirgaatiin cabseetiniin hawaasatti gadi ceheetiniin jira. Daangaa warshaa fi bakka jiraattota hojjettoonni warshaa sukkaaraa keessa jiraatanillee cabseetiniin jira. Akkasumas oorruu qonnaan bultootaa hektaara kuma tokkoo olitti ta'ullee lolaan kun mancaasee jira. Oorruu warshaa sukkaaraa garuu hanga ammaa miidhaan irra ga'ee hin jiru. Bishaan kun kan inni gadi dhiifame kan kallattiidhaan laga awaashirraa dhufe qofa osoo hin ta'in hidha elektirikaa qooqaarraallee ka gadi lakkifameetiniin dhufeedha. Jedhan injinar Kaasaan miidhaa hanga ammaa. Qabeenyaa fi ooyiruu qonnaan bultootaatiin gaheen addatti lubbuu namaa irratti miidhaa dhaqqabe raadiyoon sagalee Ameerikaa odeeffannoo argate tokkollee hin qabu. Haala waliigalaa kanaan walqabateetiniin aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee taate kanneen godinaalee lamaaniitu deebii irraa argannaaniin qabanneetiniin dhihaanna gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal adaamaarraa.
Ka dhaga'aa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Guyyoo Waariyoo wabiidhaan hidhaarraa gadhiifamuu abukaatoonsaa ibsaniiru. Gaazexeessaan kun eengadda qarshii kuma kudhaniin mirgi wabii eegamee fi gad lakkifamu abukaatoonsaa obbo Dajana Fiqaadu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. gama biraatiin miseensa paartii dimokiraatawaa Itiyoophiyaa kan ta'an obbo Lidatoo Ayyaaleew hidhaadhaan waan hin baaneef iyyannoo mirga wabiif mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti dhiyeessuu isaanii pirezidaantiin paartichaa obbo Adaana Taaddasaa ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN guyyoo waariyoo kaleessa wabiidhaan mana hidhaati bahuu abukaatoonsaa ibsaniiru. Guyyoon gaaffiif deebii artist Hacaaluu Hundeessaatiif taasiste keessaa murteettaa du'a isaa hordofee hokkora bakka adda addaatti ka'e ogummaan itti hirmaatteetta jechuun poolisiin qorachaa akka ture abukaatoonsaa obbo Dajaniif qaaduu ibsaniiru. Obbo Dajaniin falmii mana murtiitti roga hundaan tures akkanaan ibsani.
sababa interviiwuun Hacaaluu Hundeessaa Waxabajjii kudha shan taasiseen wal qabatee Hacaaluun gaafa torbeessaa balaa hin beekamne lubbuun isaa darbu kanaan wal qabatee shakkamee magaalaa Burraayyuu balaawwan qabeenyi mancaanii shashamannetti magaalaa Finfinneetti poolisiin du'ee dhimmoota sanaan wal qabatanii jeequmsa ta'an hundumaatiif ati akka gaazexeessaa tokkootti dhimmicha kakaastee yakka raawwatteessa jedhameeti shakkamee yeroo dheeraadhaaf to'annaa poolisii jala kan ture yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaachaa turre mana murtii irratti poolisiin qorannaa hin xumurre jedhee yeroo qorannoo dabalataa gaafachaa ture akkuma kanallee guyyooni namoota gocha kana shakkaman kan biroo isa fakkaatan irrattillee akka ragaa ta'ee dhiyaatu gadhiifamuuf illee sossobbaan akka irra ture illee inni yaada isaanuu ibsee jira. Inni akka fedha hin godhanne himee erga hubachiise deebisanii ammas yeroo beellamaa irratti gaggaafachaa turanii. Dhuma irratti manni murtii mirga wabii gaafa hagayyaa
Deddeebii mana murtii yeroo shanii oliin kaleessa guyyoon mirga wabii qarshii kuma kudhaniin mana hidhaatii hiikameeraa jedhan obbo Dajaneen.
Mirga wabiin manni murtii gadhiifamu jedhee abbaan alangaa ammas yeroo dabalata guyyaa kudha shaniif naa kennamuu qabu jedhee iyyatee dhimmi kuni akka ijoo seeraatiin gaafa laalamu seerri deemsa falmii akka wanni ifaan kaa'u jira. Abbaan alangaa gaafa poolisiin qorannaa isaa xumuree abbaa alangaatiif riippoortii godhee kaasee guyyaa kudha shan keessatti mannaa dhiyeessuu qaba. Kan jedhu malee namni abbaan alangaa haga gaafa himannaa dhiyeessutti namni to'annaa jala ture tokko dirqamaan to'annaama jala turuu qabaa jedhee seerichi ifatti waan hin keenyeef manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddiin araadaa iyyata abbaan alangaa gama kanaan kaasee kufaa godhee mirga wabiin guyyoon akka bahu taasise sanarratti abbaan alangaa mormiin qaba jechuudhaan mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa oliyyata fudhate manni murtis dhimmicha irra deddeebii laalee yeroodhaaf guyyaan shan dabalamee fi abbaan alangaa himannaa haa dhiyeessu guyyaa shan booda yoo kan inni yaanne ta'ee ajaja barbaachisu kenninaa jechuudhaan dhorka manni murtii mirga wabiif kenne guyyaa shaniif dhorkee ture. Harkoodhaan dhorka sanallee gaafa beellama keenya gaafa guyyaa shanaffas deebinee dhaqnee abbaan alangaa yaada haaraa ammas akka waan yeroon beellamaa dabalataa qorannaadhaaf ragaa funaannachuudhaaf kennamuufitti yeroon guyyaa shannaa kenname gahaa miti. Yeroo dabalataa naa kenni jedhamee akka waan haaraa ta'etti mana murtii oliyyataa ilaaluu irratti gaafatamuun qabu jennee mormii dhiyeessine manni murtiis kan oluu fudhachuudhaan guyyoonni mirgi wabiidhaan akka bahu ajajee guyyoon kaleessa guyyaa kaleessaa sa'aatii kudha tokko irratti to'annaa poolisii jalaa ba'ee maatiirratti makamee jira jechuudha.
Gama biraatiin ammoo miseensi hooggansa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatoo Ayyaaloo iyyannoo mirga wabii mana murtiitti dhiyeeffatanii akka hiikamaniif manni murtii aanaa magaalaa Bishooftuu ajaja dabarsuus hanga ammaatti mana hidhaatii hin lakkifamne jechuun paartichi ibseera. Pireezdaantiin paartii Dimookiraatawaa Itoophiyaanu ta'a obbo Adaane Taaddasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti har'a iyyannoo mirga wabii mana murtiif galchineerra. Waraqaa ittiin mana murtiitti dhiyaatan ammoo abbaa alangeef poolisii aanichaaf kennineerra. Akka bor mana murtiitti dhiyaatanii fi obbo Lidatus dhiyeessaniif jedhan. Manni murtii bor jechuun hagayya 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniifis ajaja dabarseeraa jedhan obbo Adaaneen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin barattoota afur digirii sadaffaan eebbisiise. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiiftuuf gorsituun muummee barnoota afaan Oromoof hoogbarruu Dooktar Halimaa Jibriil akka biyya keenyaatti miti akkuma addunyaatti afaan Oromoon baratanii qoratanii fi faccisanii dooktarummaan eebbifamuun kun isa jalqabaatii jedhan. Barattoota afaan Oromoon digirii sadaffaan eebbifaman keessaa Dooktar Margaa Gammadaa afaan Oromoo duraan raadiyoo cabsa jedhamaa ture. amma digirii sadaffaan barsiifamuunsaa gammachuu ilmaan oromoo hundaati jedhaniiru naakoor malkaatu gabaase.
Seenaa barnootaa afaan oromoo keessatti qorattootni afur ofumaanuu seenaa dalaguu isaaniitti himama. Sadarkaa dooktarummaa yookaan PHD'tiin afaan oromootiin barachuutiin barattoota kana waggoota afran shanan darbaniif barsiisaa kan ture immoo yuunivarsiitii Wallaggaati. Muummee afaan oromoof hogbarruutti barsiistuuf gorsituu barattoota barnoota sadarkaa olaanaa kan ta'an Dooktar Alimaa Jibriil waa'ee barattoota afranii seenaa keessatti afaan oromootiin dooktarummaan eebbifaman ilaalchisee akkas jedhu.
Yuunivarsiitiin keenyas barattoonni keenya warri amma arfan digirii sadaffaatiin eebbisamanis akkasumas muummeen keenya muummeen afaan oromoo fi ogbarruu bara baraan itti yaadatamaa barsiisota sana keessatti shoora guddaa taphatan waliin sababiin isaas kun akka biyya illee qofaanis akkuma addunyaattu afaan oromootiin baratanii afaan oromootiin qorannoo hojjetanii afaan oromootiin qorannoo dhiyeessanii faccisanii dooktarummaatiin eebbifamuun isa jalqabaati. Inni jalqabaa dooktar Margaa Gammadaa jedhama. Inni sirna barnoota afaanii irratti kan inni hojjete. Inni lammaffaa irratti dhiyeesse dooktar Daaniyel Lammeessaa jedhama. Eriyaa naannoo Xiinqoqaa irratti kan inni hojjete. Xiinqoqnis bu'uura afaan tokkoofi. Inni sadaffaa Dooktar Magarsaa Dhiimsaa jedhama. Kan irratti hojjete oduu durii irratti hojjete. Inni arfaffaa Dooktar Fiqaaduu Qanaa jedhama. Dooktar Fiqaaduu Qanaa ammoo waa'ee asoosamaa Oromoo irratti jechuudha. Asoosama barsiisu. Arfanuu baay'ee bu'uura jechuudha afaan Oromootiif.
Qorannoon tokko rakkoo hiikuuf kan taasifamu rakkoowwan amma isaan ka'an kun akka furamuuf eenyutu gahee isaa baachuu qaba akkamiin gaheen sun ba'ama.
Egaa qorannoon dhuguma rakkoo hiikuuf kan inni qoratamu. Kanaaf immoo eenyutu immoo kanneen qorattoonni keenya kun akka yaada furmaataatti ka'an gara fuulduraa waan maaltu ta'uu qaba jedhanii qaama ilaallatuu fi kara ilaallatu ka'aniiru jechuudha. Eenyurraa maaltu eegama kan jedhu qorannoo sana keessaati qaama baay'ee barbaachisaadha jechuudha. uummata irraa jalqabee jechuudha warri baratanis warri dhimmoota garaagaraa keessatti qooda fudhatanii gahee isaanii ba'uun dirqama ta'a maaliif dhimmi kun dhimma nama hundaati yoo afaan keenya jiraatedha jiraachuu kan dandeenye yoo afaan keenya jiraatedha oromummaan keenya sabboonummaan keenya nu keessatti guddatee ani oromoodha jennee afaan hundee dubbachuu kan dandeenye kanaafi achirratti hundi keenya gahee mataa keenyaa ba'uu qabaan jedha.
Ammoo barattoota dabalataa PHD'dhaan afaan Oromoodhaan barataa jiran qabdu waan dooktarootni afran kunneen hojjetan hangam galtee ta'aaf.
Amma nuti barattoota digdamii naannoo digdamii afurii natti fakkaata kan qabnu PHD'dhaan kan barataa jiran warri amma eebbifaman warra waggaa shanan kana dura barnoota jalqabanidha. Kanaaf baranallee akkasuma fudhachuutti fufna jechuudha. Amma akka biyyaatti ministeerri barnootaa gara keenyatti ergaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa. Yuunivarsiitii Mattuuraa nu bira jiru, yuunivarsiitii Ambooraa nu bira jiru, yuunivarsiitii Madda Walaabuuraa nu bira jiru, Arumayaa irraa maalirraa akkasuma yuunivarsiitii garaagaraa irraa dhufanii nu biratti PhD barataa jiru jechuudha. Warri muummee afaan Oromoorra jiran. Kanaaf warra jalqabaa fi rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Qorattoonni keenya warra arfan amma fixanii amma tokko warra itti aananii warra isaanitti aananii dhufanii fi karaa saaqaniiru jechuun ni danda'ama.
Amma qorannoon isaanii kun maxxanfamee akka galteetti yookaan akka waan dubbifamuutti gochuudhaaf wanti yaadamee jira.
Waan gaarii na yaada. Amma yuunivarsiitii keenya wanta adda taasisu tokko joornaalii kanaan dura afaan Ingiliziitiin kan maxxansu dura qofa qabna ture istaar joornaal kan jedhamu. Amma barana garuu torban muraasaa booda eegaluu danda'a. Xumurameera ammoo deemsisaa. Istaar joornaalii keessatti afaan Oromoo maxxansiisuu akka dandeenyu ta'eeti jechuudha kan inni amma hojii nuuf eegaluuf jedhaa jiru. Kanaaf inni kunillee yuunivarsiitii keenya adda taasisa. Afaan Oromootiin karaa ittiin afaan Oromootiin warri barreessan illee maxxansiisuu danda'a. Kanaaf warri amma fixan kun qorannoo isaanii iddoo adda addaatti maxxansiisuu danda'u jechuudha.
Qorattoota afran yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan Oromootiin digirii sadaffaa yookaan PhD yookaan dooktarummaatiin eebbisiise keessaa Dooktar Margaa Gammadaa isaan tokko miira itti dhaga'ame ibsuun jalqabu.
Uummata Oromoo Oromiyaa keessa afaan Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya alaa jirtaniif afaan Oromoo reediyoo cabsa yeroo jedhametti afaan Oromoo yookaan immoo qubee afaan Oromoo gaafa dhaga'u bataskaan hin deemu jedhamee gaafa odeeffametti wantoonni baay'ee afaan Oromoo akka tarkaanfachuu hin dandeenyetti yogguu haasa'anitti kan hundumaa keessa tarkaanfatee dhufe har'as sadarkaa digirii irra ga'uu isaatti baga gammaddanis niin jedhaa. gammachuun koo gammachuu ilmaan Oromoo hundumaati. Itti dabaluudhaan imaammata afaanii ilaalchisee Itoophiyaa keessatti haga har'aatti bu'uura qabatee seeraanii hojiirra oolee hin jiru. Yaa ta'u malee afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf hawwii fi fedhii ilmaan Oromooti. Afaan Oromoo akka amma kan hin guddanne afaan teekinooloojii, afaan saayinsii, afaan qorannoo akka hin taanetti waan ilaalamaa tureef har'a afaan qorannoof qo'annoo afaan saayinsiif teekinooloojii ta'uudhaaf sadarkaa kanarra ga'uu isaatti kanneen biyya keessa jirtan afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf bu'uura waan isiniif ta'uuf isinis bara gammaddan jechuun barbaada. Afaan Oromoo eenyummaa Oromooti. Afaan Oromoo dinagdee Oromooti. Afaan Oromoo jiruuf jireenya Oromooti. Afaan Oromoo Oromoodha ofiisaa iyyuu. Kanaaf miira gammachuu guddaa nutti dhageessa jechuun danda'a.
Waraqaa qorannoo keessan kan xumuraatti ni eebbifamtan mee maal irratti hojjettanii?
Ani barataa afaan Oromooti. Afaan Oromoo bara kudha sagal duwwaa saddeetii kaasee Itoophiyaa keessatti amma bara kudha sagal saddeettamii sadiitti barnoonni hammayyaa yogguu biyya kana keessatti lafa qabatetti afaan Oromoo afaan hojii ta'e afaan barnootaa ta'ee hin turre akka faayidaa hin qabneef akka miidhaa biyya kanatti fidutti ilaalamuudhaan imaamman irratti baay'amee akka afaanichi badu taasifamaa ture. Yaa ta'u malee bara kudha sagal saddeettamii sadii kaasee keessumattuu sadarkaa lammaffaarra tokkoffaatti kaasee sadarkaa lammaffaatti kitaabni barnootaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa qophaa'ee baruu barsiisuun akka hojiirra ooluuf carraan argame. Haa ta'u garuu anaan qorannoo kanaaf kan akka kaase carraan baruu barsiisuu afaan dhalootaa biyya kana keessatti eega carraa argate yookaas immoo eega hojiirra oole barnoonni qophaa'e yookaan sirni barnootaa isaaf qophaa'e keessumattuu afaan Oromoo ilaalchise ammam adeemsa saayinsaa hordofee qophaa'ee fi baruu barsiisuun geggeeffamaa jiru kan jedhudha kan akka kaase rakkoo qulqullina barnootaa rakkoo sirna barnootaa afaan Oromoo xiyyeerratti xiyyeeffatee jirurraa ka'uudhaan qorannoo adeemsa qophii sirna barnootaa irratti kan hin hojjetame.
Danqaa akkam akkamiitis hin mudate.
Ragaalee barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi Oromiyaa keessa biiroo barnootaas miti ministeera barnootaa duwwaa miti Oromiyaa keessatti hin barbaachisiin hin jiru. Kan biraan sirni barnootaa filoochaartiin afaan Oromoo bu'uurumaanuu qophaa'ee hin beeku. Afaan haaraa isa qophaa'ee silebesii gara afaan Oromootti madaqame. Afaan Oromoo bu'uureffatee qorannoo irratti hundaa'ee bu'uuraan qophaa'ee hin jiru. Sirna barnootaa kan afaan Amaaraa sanayyuu argachuudhaaf baay'ee dhamaatee guddaan godhee argachuu hin dandeenye. Kun adeemsa qorannoo koo keessatti danqaa baay'ee guddaa ture. Kun immoo maalidha? Inni guddaan ministeera barnootaa keessa afaan Oromoo kan hordofu, afaan Oromoo kan qopheessu, afaan Oromoo kan qoratu, afaan Oromoo kan xiyyeeffatee kan hojjetu muummeen afaan Oromoo ministeera barnootaa keessaa dhibu. Kun danqaa guddaa qorannoo koratti kan fide jechuudha.
Furmaati isaa maali gabaabaatti?
Akka furmaataatti kan hin dhiyeessu. Affaffaan ministeerri barnootaa afaan Oromoo akka afaan kan biraa akkuma afaan Amaaraa qorannoo fedhii hawaasaa naannoo hawaasaa aadaa hawaasaa afaan dhalootaa dhaloonni ittiin baratu sun akka calaqqisuuf akka fuunfachiisuuf akka urgaa'utti qorannoo naannoo fi fedhii hawaasaarraa kaa'amee qorannoon sirni barnootaa sun qophaa'uu qaba. Flochaartii mataasaa qabaachuu qaba. Sirna silebesii mataasaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraatti ministeerri barnootaa biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamuudha waan ta'eef keessatti qooda fudhachuun eenyu qopheessuu qaba. Leenjii akkamii qaba? Ogummaa yookaan immoo gahee akkamii qaba? Beekumsa akkamii qaba? Dandeettii muuxannoo akkamii qaba? Ulaagaan bahee namoota adda baasan namoota dandeettii waa qopheessuu sirna barnootaa qopheessuu silebesii qopheessuu kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf ga'umsa qaban hirmaachisana yoo kan qophaa'u ta'e gara fuulduraatti sirni barnoota afaan oromoo sadarkaa isaa kan eeggate akka afaan kamiiyyuu qophaa'uu ni danda'a jedhee tan ayyaada. Karaa gama biraatiin immoo biiroo barnootaa illee isaan gama isaaniitiin hojiirra oolchuu duwwaa otoo hin taane adeemsa qopheessuu isaa yus keessatti qooda fudhannee seera qabeessaan qopheessuu qabna jedhanii jajabummaan dubbachuu hin qaban jedhaa inni kan biraan immoo ijoodha kan hin jedhu akkaadaamiin afaan oromoo biyya kana keessatti dhaabachuu hin dirqaman.
Dooktar Margaa Gammadaa hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.